iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ndabasuhuza kandi bahikaje makuru yacu ya mu gitondo ku ijwi ry'amerika muri kumwe na venuste nshimiyimana amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda no guhera isaa kumi n'ebyiri n'ikiganiro dusangira ijambo kuri uyu wa gatandatu hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi umunsi umaze imyaka cumi n'itandatu wizihizwa mu rwanda bitangijwe na marie claudine mukamabano umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi twebwe nka kukindiho muri kukindiho kukindiho wayidi wayi egisite fondesheni twawizihije kubera ko dukunda amahoro dukunda gusakaza amahoro kandi tuzi agaciro k'amahoro nk'abanyarwanda by'umwihariko nkange wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda nzi iyo nta mahoro ahari uburyo umuntu aba mu mibabaro so twizihije umunsi w'amahoro rero kubera ko muri gahunda zacu tugomba gusakaza amahoro ku isi amahoro mu bantu duturanye amahoro mu byo dukora no kugira amahoro mu myumvire yacu kugira ngo twiteze imbere amahoro ku giti cy'umuntu uyu munsi rero mu biganiro twagize kuri zumu byo kwimakaza umuco w'amahoro twari dufite abantu twaganiraga cyangwa se abantu twashimiye kubera ibikorwa byiza by'indengakamere bakoze nk'abantu twabahaye awade twise peace champion abatsinzi b'amahoro cyangwa se abasakaza amahoro harimo makire umucika ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda makire mu buhamya bwe yatanze yavuze ko yahungiye muri semporo akava muri semporo hari ibice bitandukanye yagiye ajyamo ahantu yagiye ahungira noneho avuga ko muri jenoside we imana yayibajije icyo agomba gukora noneho imana ikamubwira ngo rekeraho kurira humuriza abantu banjye misiyo yo guhumuriza abantu yo kwigisha kubabarira yo kubabarira we ku giti cye yayihawe muri mu gihe cya jenoside iri kuba none se niba imana yaramusabye guhumuriza magingo aya kuva muri mirongo icyenda na kane ahumuriza te ayo mahoro ayatanga te aho atuye
seri makire atanga amahoro aho atuye yigisha abacitse ku icumu kubabarira afite na organizasiyo yitwa esperance aho yigisha imiryango kubana neza birinda amakimbirane cyangwa se kubafasha kwirinda amakimbirane kugira ngo abana babyaye babeho neza so afite iyo organizasiyo afashirizamo iyo miryango ariko se nkawe by'umwihariko mukamabano mbwira amahoro kuri wowe urambwira uti jyewe ndi umucikacumu ariko se amahoro kuri wowe uyiyumvamo ute uyatanga ute wumva uri umunyamahoro ku rugero rungana iki ngende umunyamahoro ku rugero rurenze ijana ku ijana nkunda amahoro nkunda ibyishimo nkunda urukundo kubera ko mbihabwa na yezu tuvoma mutajya bikama uburyo nyatanga uretse kubabarira narababariye abantu banyiciye uburyo nyatanga mu buzima bwanjye bwa buri munsi mbanza nkayisakazamo noneho nkayafashisha abandi gutega amatwi abafite ibibazo kugira ngo mbagire inama by'umwihariko muri ku kindi wo nashinze mfashijwe n'umwuka wera tudufasha abana b'imfubyi turira abana amashuri bagize ibibazo dufasha abagore batawe n'abagabo babo tubahumuriza kandi tubaha amafaranga yo kwihangira imirimo ndetse n'imfubyi zifite ububasha bwo kwihangira imirimo nabo tubaha inguzanyo dukuye muri banki y'imfubyi so nsakaza amahoro mfasha abantu batandukanye mu bikorwa byo kwiteza imbere no guhumuriza abandi baba benda kwiyahura abo bantu mukorana muri kukindiho mu rwanda batuye mu turere dutandukanye mu mirenge itandukanye mu tugari dutandukanye mu midugudu itandukanye amahoro bo bayasakaza bate muri bagenzi babo amahoro nabo bayasakaza bagendera ku ngingo za kukindiho kubana neza kwirinda amakimbirane ndetse no gufasha abantu bakoresheje imbuga nkoranyambaga babafasha kwibyaramo ibisubizo by'ibibazo bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi nabo bahumuriza abandi kumbwira ko ufite amahoro menshi ukayaha n'abandi ubu nk'ubwiye ntinange makuru ayo mahoro yawe wampaho ntabwo wawe cyane cya mbere ni ukumenya ko uriho ko uriho imana igufitiye umugambi urenze uba ukeka icya kabiri ni ukugufasha kwishakamo ibyishimo duhereye ku byo ushoboye no ku byo ukunda icya gatatu tukakwereka inzira zo kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho nta ngingimira nta bibazo ufite mu myumvire y'uko udashobora kubigeraho marie claudine mukamabano wakoze cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika murakoze namwe muvandimwe venusi uwiteka abaho umugisha
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abadepite bo ku rwego rw'igihugu bahagarariye intara zo mu burasirazuba barasaba perezida felix antoine Tshisekedi gukuraho ubutegetsi bwa gisirikare no gusubizaho ubwa gisivire inkuru irambuye ijemo shukani bakomera izi ntumwa za rubanda zatanze icyo cyifuzo mu gihe cyo gusoza inama idasanzwe y'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu yabereye i kinshasa umurwa mukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo iyi nteko ishinga amategeko yari imaze kwanzura ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ku nshuro ya mirongo itatu n'irindwi mu ntara zo mu burasirazuba ubuze icyugarijwe n'umutekano muke ubwo abadepite bagize inteko nshingamategeko baturage itegeko ryo gukomeza k'ubuyobozi bwa gisirikare abadepite bo mu ntara ya kivu ya ruguru kivu y'epfo na ituri birinze kwerekana uruhande baherereyemo nyuma umubare munini wabo wemeza ko abasirikare bagomba gukurwa ku buyobozi bw'izo ntara aba badepite baranenga cyane gukomeza k'ubuyobozi bwa gisirikare babushinja ko bwananiwe akazi kabwo kuva bwatangira kuyobora kivu ya ruguru na ituri uyu ni depite willy mishiki watowe n'abaturage ba teritwari ya walikale ubuyobozi bwa gisirikare bwerekanye neza aho buhagaze bweretse abaturage bacu natwe ubwacu ko budashobora na rimwe kugarura amahoro n'umutekano muri kivu ya ruguru ituri ndetse n'ahandi twebwe ntabwo twatowe n'abaturage ngo tuze kwicara ahangaha ahubwo ibyo abaturage badutumye nibyo dukora ubu ngubu icyo tuvuga ni uko ubuyobozi bwa gisirikare bwavaho nimba umukuru w'igihugu n'abandi badashaka kutwumva tuzahitamo kuva hano muri Kinshasa dusubire iwacu kwirwanaho aba badepite barashinja kandi ubuyobozi bwa Kinshasa gufata ikibazo cyo mu burasirazuba bw'igihugu nk'aho kidahari mu gihe abaturage bakomeje gupfa abandi bahunga Justin Bidakwira umudepite ukomoka mu ntara Kivu y'Epfo yumvikanisha ko ibi bitagakwiye kugera aho bigeze icyo dushaka kubabwira ni uko udashobora kuvura umurwayi utaramubaza aho aribwa uburwayi turwaye ni uko umutekano muke ukomeje kugaragara mu bice byacu impamvu tudashaka ubuyobozi bwa gisirikare ni nyinshi kandi impamvu nyamukuru ni umutekano muke ubu ngubu ufashe iyi mikoro yawe ukajya mu mujyi wa goma ituri n'ahandi za walikale ukabaza abaturage nimba bashaka ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ijana ku ijana bose bazakubwira ko batabushaka abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bo baranenga bikomeye cyane abadepite bo mu burasirazuba kuri bo ibivugwa n'izi ntumwa za rubanda ni inkinamico metre wilson twitegure wo mu ishyaka ensemble pour la republique aragira ati tubona ibi by'abadepite bacu bakora ari uh, inkinamucyo bibutse kwiyororosa bwakeye bagombwa kubikora mbere babonye yuko wenda inyungu bari bafitemo zishize none bari gupresa guverinoma ngo ikureho eta de siege bayisizeho kubera iki si abadepite bashyiraho eta de siege ngewe mbibona yuko ari distraction yo bashyira mu baturage abaturage bo mu burasirazuba bwa kongo nabo ntibahuza imvugo ku kibazo cy'ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizweho na perezida Tshisekedi kuri bwana Kirimari Kamali umuturage wo mu teritwari ya Rucuru abasirikare bananiwe kuyobora iyi ntara tukaba twasaba natwe nk'abaturage bo muri rucuro ko guverinoma yashyiraho ukuboko kugira ngo eta de siege iveho kuva yajaho nta mahoro twari twabona nta haki dusaba ko leta y'igihugu yareba icyo ikora nyine tukabona igisubizo kuri icyo kibazo kugeza ubu ubuyobozi bw'abasirikare bumaze imyaka itatu mu ntara ya kivu ya ruguru nayo ituri abaturage n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri kivu ya ruguru bumvikanye inshuro nyinshi bavuga ko ntacyo bwabagejejeho Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
amahoro y'imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi rya amerika uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagizwa n'umuryango ejo yufu eko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari njya muri kumva kuri mikoro rero ndi karemera patrick ikaze uko iterambere rigenda riza ni nako haboneka abantu benshi basabiriza ku mihanda ku marembo y'amasoko n'insengero ndetse n'aho abagenzi batega imodoka bahurira muri gare basaba abahisi n'abagenzi ubufasha cyangwa se ibyo benshi bakunze kwita gusabiriza ahantu hatandukanye mu mujyi wa kigali no mu yindi mijyi mu ntara hakunze kugaragara abantu basabiriza mu mihanda ahanini baba biganjemo abagore n'abana aho usanga rimwe na rimwe basaba abagenzi bari muri za gare cyangwa ku marembo y'isoko basaba amafaranga ndetse n'ibindi abandi nk'abagore usanga baheka abana bakajya mu nzira zinyuramo abantu benshi kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza nimugoroba bagenda basabiriza bitwaje ko bafite ubumuga cyangwa se ibindi bibazo bitandukanye mu by'ukuri iyo witegereje neza hari abo usanga kuko basaba ku nzira bababaye koko nk'urugero twavuga nk'abafite ubumuga bwo kutabona cyangwa ubumuga bw'ingingo nta maboko cyangwa amaguru bafite ku buryo bagenda bacungwa mu tugare n'abana babo nubwo gufasha kandi no gutanga ari ubushake cyangwa umutima ukunze ubikora hari bamwe mu basabiriza usanga barangwa n'imyitwarire idahwitse yo kutanyurwa n'ibyo bahawe cyangwa se mu gihe badahawe usanga buka inabi abatabahaye bakababwira amagambo abasesereza yewe kandi hari n'abo usanga basaba basa n'abahata umuntu kugira ngo abafashe abantu bamwe na bamwe usanga batakira neza uyu muco bakinubira uburyo abasabiriza batanyurwa n'ubufasha bahawe hari n'abashimangira ko burya ngo kubaha ari byo bibatiza umurindi urundi ruhande ariko ugasanga hari n'abandi bavuga ko kubima ari ukugirira nabi umuntu ubabaye nshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo munyemerere nakire mugenzi wacu ushimwe honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi ngingo twumve n'icyo amategeko avuga ku muco wo gusabiriza
ikiganiro ejo turi mu kigo gitegerwamo imodoka mpuzamahanga kizwi nka gare ya nyabugogo abantu ni urujya n'uruza iki kigo kikaba kinyuramo byibuse ku munsi umwe abantu babarirwa mu bihumbi bitandatu turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti hari bamwe mu basabiriza batanyurwa n'ibyo bahabwa cyangwa se utabahaye bakamwuka inabi bakoresheje amagambo akarishye arimo ibitutsi kubatega iminsi ndetse n'ibindi bamwe mu bagenzi bagiye kutubwira uko bafata iyi myitwarire kuko bavuga ko hari igihe umuntu asaba kuko ababaye ariko nanone hakaba n'abasabana uruhato hari n'usaba utamuha agahita agutuka hakaba n'uwo uhaye uwo nawe ntanyurwe ukaba ubwo avuga ati se ko mpaye make urebye rero ntabwo rwose ari byiza gusa hari usaba ubona ko afite impamvu rwose afite ikibazo ukaba wamuha ariko ikibazo ni uko abantu bose basigaye barabigize nk'umwuga ugasanga n'udafite ikibazo arasaba ntabwo ari byiza rero rwose urebye none se muvandi ufite ikibazo ubasha kumumenya ukamubwirwa n'iki urabona nk'umuntu w'impumyi ushobora kumureba nk'impumyi atambaye rinete ukabona ko ari impumyi pe ukaba uwo nguwo wamuha uwo niyo unamuhaye ntabwo yagutuka ariko hari ushobora kwihinisha akaboko akicazwa ku muhanda akiteruririshwa abana urumva uwo nguwo uwo niwe ari muri ba bandi ushobora guha akaba yagutuka ngo umuhaye make agasigara cyangwa navuga nabi none se kuri wowe ugusabye wese uhita umuha oya ntabwo abantu bose ntabwo ari guhera ko ngo ubahe urabanza nawe ukareba kandi unafite ubushobozi uha wa wundi ubona afite ikibazo kuko uko kigaragara nabwo utayafite wa wundi ufite ikibazo umwihora nyine ukagenda kuko ntabwo ubuyafite kuko hari n'abantu bacuruza bafite ikibazo cy'ubumuga akaba ari impumyi ariko akabasha gukora ku mafaranga akaba yicaye aho ngaho n'agakarito acuruza utuntu kandi akabikora rero n'abareba baciye ku muhanda babasha kuba bafonda agakora ubucuruzi bugufiya acika none se uretse abangaba tubona mu mihanda hari abaza mu ngo cyangwa ahandi hahurira abantu benshi baraza nabo baraza ariko hariho igihe nk'uko yanakomanza hariho igihe utanamukingurira ukamwihorera ariko bariya bo bamaze kuba n'akajagari kuko bariya babamo n'abajura ushobora kumukingurira agahita ajya kwiba ese mubona iyi myitwarire ikwiye ibijyanye no gusaba ni uko abantu bananiwe gukora inshingano bafite iyo baba bazikora ntibakababonye abasabiriza kuko ibyo ari byo byose aho ngaho basabiriza hari aho baba bavuye kuba rero badashobora kuba bakwitwa ko izo nshingano bazikoze zatuma nyine uburyo bwo gusabiriza bugomba kugenza gute bubaho ariko iyo ikintu gikomeje kureberwa abantu bagera bakumva nta kintu gitwaye bikaba umuco uyu munsi wa none rero simpamya yuko hari ku bandi buze gusaba ukanyima biraza gukora ko iyo ngeso ndi bugenze gute ndi buyikora nunyima ndajya ahandi kuki se wumva ko utafasha mu gihe imana uwo munsi yagushoboje niyo mpamvu uyu munsi wa none utakimenya n'ukeneye ubufasha cyangwa utagenje gute utafasha kandi ikindi buriya ntabwo bikwiriye yuko umuntu wundi akwiye kuza gusaba hari hakwiye ko abantu bakwiye kugira umutima wo kumva ko hari abababaye ahubwo babegera bagenze gute babafashe mubyeyi ugize uti hari abatagenzwa na kamwe hashobora kuza aje gusabiriza ariko hari n'ibindi bimugenza abafite gahunda yindi utazi nyine ugasunika nyine utazi nawe ibyapa uko byagenze ujya gutanga uko ujya gutanga umwenda umwenda wambaye ibibazo umugore wambaye imyenda arambwira ati ariko uzayiha abantu bizeye undi arambwira ati genda yitwikwa wamenye ko abantu bazima kuko hari abantu bafite ibyo bazira kandi batabizi oya uretse nawe kuducika ngwino tuganire unganira bagenzi bawe mu bitekerezo bari gutanga kuko ureba kuri imwe mu myifatire y'abasabiriza aho bamwe bagaragaza ko ah, bisigaye byarahinduye isura aragusaba utagira icyo umuha akaba yagutuka cyangwa se akakubwira amagambo ashaririye wowe ubona gute hari usabiriza by'uko biri ngombwa akeneye kumufasha ariko harimo aba- abasabiriza n'ingeso oya ukimurira no mu jisho burya biba byiza iyo u- u- umuntu muvugana munareba umenya ukuri kumurimo Yego, ariko nk'umuntu uza ukam- akagusaba ejo n'ejo uyu munsi ejo akongera kugaruka gutyo gutyo ubona ko ari ibintu by'ingeso ariko mu by'ukuri nawe hariho umuntu ureba ukabona ko akwiye ubwo gufasha ndishimwe honore ni mu kiganiro ejo ikiganiro mugezwaho ku bw'umuryango ejo yufu eko kikaba gitambuka ku ijwi rya amerika byaba byarakubayeho umuntu akagusaba ukabura icyo umuha hanyuma akaba yakuka inabi mpuye n'umuntu wansabye mubwiye ko ntacyo mfite arambwira ngo ni ntapfe nk'undi muntu yabashije kuvuga izina ntabwo bikwiye sinzi eh, ikintu kirimo kubitera niba ari uburere buke niba ah, ari uku gusaba bahinduye umwuga ntabwo naba nzi impamvu hari umuntu usaba ubona adakwiriye guhabwa umuntu ni muzima afite imbaraga ni umusore eh, usibye n'umusore ni inkumi ni wa muntu uri fiti noneho eh, ubundi guha umuntu eh, uko ugenda umuha filome zire umuntu ageraho akabigira nk'umwuga akumva ko azajya arya adakoze ahubwo azajya arya ari uko asabye Eh, ubwo twari dukwiye kujya tureba n'abo duha niba icyo kintu bagikeneye n'ubundi no gusaba ni ingeso mbi oh mubwiye ko ntaryo mfite kandi koko ntaryo nari mfite ntabwo ubuse najya kwikopesha kugira ngo nk'umuntu turi muri gare ya nyabugogo ni gare ihurirwamo n'abantu batandukanye dukomeje kugenda tuganira ku nsanganyamatsiko igaruka ku myitwarire ya bamwe mu basabiriza aho bashobora kutanyurwa n'ibyo ubahaye cyangwa se wa utagira icyo ubaha cyangwa se wabima ku bw'impamvu runaka bakaba bagutuka cyangwa se bakakubwira nabi nibyo bamwe bakomeje kugenda badusangiza aha uwo rero niwe wa wundi warabigize ingeso udasaba mu by'ukuri akwiye bwawufasha aba aba aba ari gusaba murasaba iki kugira ngo habe hagira igikorwa Ntabwo bikwiye ko umuntu azajya areba uwo agiye guha ni iki uwo agiye guha ameze ati uwo agiye guha se arakwiriye ese umuntu nanone hari igihe umuntu akwaka u- ubona akwiriye ariko kubera nta bushobozi ufite ukumva usigaranye ipfunwe ukumva usigaranye agahinda kuba ntacyo ufite cyo kumuha ariko hari n'undi usaba ukabona yarabigize umwuga ari nk'uko eh, umuntu afata agataro akajya kuzunguza ari nk'uko umuntu abyuka mu gitondo ajya ku biro nk'uko nawe w'umunyamakuru ubyuka uti isaha ni- n'incike reka njye mu kazi nawe akumva ko ariko ka kazi ukumva n'ubundi kutura abona umuntu ataguhaye ugatuza ukamwihorera ku muntu bitewe n'ukuntu byari biri kumwe yabuze ikintu yakora avuga ati n'ubundi ni ngombwa ko ari akari akagutuka ku makumyabiri kandi ku bushake kuko umuntu byagusabe agutuke kubera nta n'ikintu kigaragara ufite wanamuha nawe ubwawe niwe wihagije none yagusaba wamwima wenda bitewe ariko nta kintu ufite akaba yaragutuka akakubwira nabi cyane none bihita biba akantu gakazeti ugasanga arakubabaje cyane ibyo bintu ndumva leta leta yabikurikirana rwose abo bantu akenshi na kenshi bari abantu nk'abana bato bakabasubiza bo mu mashuri uburyo baca ibintu byo gusabiriza gukenya ubusanzwe mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda mu ngingo ya magana abiri mirongo inani na gatanu yavugaga ko gusaba bihanishwa igifungo cy'iminsi umunani kugeza mu mezi atatu igihano kigashobora kwiyongera kugeza ku myaka itanu bitewe n'impamvu nkomezacyaha kuri ubu hari abasanga kuba itegeko rihana umuntu usabiriza ryarakuwe mu bigize icyaha nabyo byatije umurindi abasabiriza kuko babikora nta tegeko bikanga ko ribahana nge ndishimwe honoreye iki ni ikiganiro ejo
ngayo nguko rero dushimiye cyane abagenzi bategera imodoka muri gare mpuzamahanga ya nyabugogo baganira mugenzi wacu ishimwe honore ese mwe mubona hakorwa iki kugira ngo umuco wo gusabiriza ucike mutwandikire rero munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi udusangiza igitekerezo cyawe turaza kucyakira mu gihe kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka mirongo itatu na kane k'ikinamico tambagira utekanye
duherukana ati gisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi ndetse agenda ahigira patrick na zahabu ntirere nawe abwira rufredi ko inda na virusi itera sida yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye bimeze bite ubu ntimukurikire umukino
uwiteka mana nyir'ijuru uwiteka himbara habwa icyubahiro habwa ishimwe mana we ariko mana ishobora byose ese ma ubu azaba umusirikare azaba umupolisi se azaba umwubatsi se azaba iki koko mana we shimbirwa yezu ratwaguzwa abantu bo mu isi umva ndi kwibaza uko umwana wacu ibintu bidashira azarongora umuzungu semaye azibesha arongora umunyamuhiri Eh, eh, oya ariko ntabwo yabikora burya abana b'abahungu akenshi intero ba se bateye nabo niyo batera umva nzabanza mutangira akivuka buri munsi nzajya amuha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire azakura yaracengewe neza neza
ariko zizo nzagukomeza kunywa ubundi n'iziki turajya kwa muganga unuka inzoga
ngaho reka rekeraho da rekeraho nyine nahembarwa nka kabya kanishakiraga agasamusa nanjye dushakamo n'isomero ehe usome gake mukapa ko uramenye ntiwongere gusinda utagwa nk'uko ejo wabirindutse wasinze si wese wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira agahungu kacu gusa urumva hari ikosa nakoze ra erega byari bikwiye ikibazo ariko uzi ko nari imaze imyaka irenga makumyabiri nifuza agahungu wa kagohaye ahubwo se ko katateye tugere noneho ntabwo kamenya ko mari we we bagahukana
dore ukuntu ugahamagara unjombagura intoki kunda we ariko se wamugani ko kadatera utugira mbashaka bwitonze ubuse uhora useka uhora ugenda se sheri nidutaha noneho ureka iriya hene tuyibage dore igihe twahereye dushaka kuyibaga ngo tuyicuruze bigapfa buriya ni imana yashatse ko tuyibikira ibyishimo byacu umva nshya tugende nshya tugende tujye kwa muganga tuze kare tubone uko tuyotse anamariya aramwaye aramwaye wumve ngo aramwaye ubu siyo ntigira inama yo kumwarika sinari kuzapfa nsize umva ubusubizo ye usize ubusase nta mukobwa ufite umukobwa asa amaseke umva re soye twari kumwe ejo abanyagatako bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira sinibi cyangwa wibagiwe ko bari abagore babivugaga babana na kristina muri koperative ibyo birabareba yewe tugende Eh? mu nda yawe uhetsemo icyubaro sha Ahubwo gahise gatera umujyi.
gutwita umuhungu Eh, umva nkubwire ntiwibagirwe kubwira muganga ngo akurebere igitsina cy'umwana Sinabyibagirwa.
Eh, nubwo tubizi neza ko hari agahungu ariko na muganga agomba gushyira ahantu tuzabyina neza dutambutse tuzapamba cyane tanana twirinde mu ngeri zose
patiri narakubwiye ngo ujye ubyuka ujye ku ishuri wishyiremo ko ntakiba muri iyi si mvira ku rugi nonaha ngaha utigeze supa cyangwa se gukorera ku ku ntara ni gute nakwishyira amavuta kiba muri iyi nzu koko wambara rikoreka kurira koko ariko nire kuzigarura umubyeyi mfite kuko umbabaza ariko si undi kunyohereza kwigikeka ko nakwigana mfite umutima ubabaye gutya hasi nyingurira bwa mbere n'ubwa nyuma
nizere ko utazanye ibiryo
ntabyo nazanye
nakubwiye rwose ko nta kintu na kimwe nkeneye nicaga nzicwe n'ifu Eh, eh, bisa u- urakora iki hano igihe patrick yahereranije umutwe burya mwari kumwe patrick ntabwo agambiriye kugutesha umutwe nk'uko ubikekanire patrick noneho wakwigira ku ishuri ibisigaye ukabindekera
byibura ubwo mugushyikirije ndakwizeye bisa
uragiye bisa sohokera mu nzu nonanga nise ukuntumye Ih, na alfred ukuntumye ngo umunkiranyice noneho gora ibyo ashaka ye u- u- utikinire umva ndabuze ngo icara hano tuganire ndakuraze nyine ndakuraze oya humura humura ntabwo ari papa ukuntumye ndabuze nkumvaho papa se ko ubizi ibyo bintu yabinuma uzi ukuntu apinga ngaho icara utuze tuganire
atakwizera se niko ubu kuba koze ankete ku bikorwa bigayitse akora muri kampani ye wageze ku ki Eh? sinakweretse ibintu byose ntaguha n'umubare w'ibanga wa mashine ye ukabonamo ibintu byose byamuhama ntiwicecekeye bisa wayishiriye se nyine ariko nzamutangara benshi ndakubwiye ngo nzamutanga nashaka azagica n'ubundi naho nzamucikira ndavuze ngo mpfira mu nzu nonanga nire nire ntabwo mpava sinigeze mpagarika nkete nakoraga kuri papa ndetse binageze ku musozo ikibura ni kimwe nari ngitegereje none ngize amahirwe wamwiyomoyeho nari nkeneye umutangabuhamya ufatika narabigusabye urananira ngo ntushaka gutakaza akazi ariko ubwo wiyemeje kumutanga fasha dutabare abasigaye yaba mu bakoresha ndetse no mu bandi yari kuzakoresha sibyo
bisa ihangane none rwose ishimwe ubu bigeze kure Mm.
ubuhamya niteguye kubutanga
ngaho basi ihan- ihangane
bisa papa wawe ni umugome yanteye inda arayihakana yanyanduje virusi itera sida yanyica ejo hazaza shabisa kandi ikirenze ibyo ari kumbeshya ngo anjyane kwa muganga bayikuremo kandi nzi neza ko ashaka ko bantera urw'ingusho kugira ngo ntazavuga ibibera muri kampani ye byose Eh, nire uravugisha ukuri kumungu wangu ihangane nire ikintu nshaka kugusaba ni kimwe ihanagura amarira wiyumanganye patrick ahinguka umusekera
sinshaka kwiyereka patrick atagira icyo ambaza kandi nashaka kubimubwira shabisa nire ntuzakore ikosa ryo kubimuhisha banza umere neza hanyuma wishakemo imbaraga uzabimubwira ntabwo byoroshye niwe mubana agomba kumenya amakuru yawe yose kugira ngo amenye uko agufasha ikindi ushake dorukasi umuganiriza Eh, kuko uko ubiganira niko urushaho kugira umutima ukomeye baba we dorukasi sinabona aho umuhera bisa mbabarira rwose ihangane n'uburyo namuhuje bose ngo bamuhe akazi nkanga kumubwira ibimutegereje sinshobora we eh, ariko ibibazo yaba yaratanze iyo ruswa twese twatanze ntituba tugiye gusimburana gufata imiti igabanya ubukana humuranire dorukasi ni umwana mwiza we kandi yari inshuti yawe ntabwo yakuryaryaga mu bibazo yahuye nabyo aza gushaka akazi ntiyigeze akumbwiramo nk'ikibazo
basi se bisa umunsi nzajya kubimubwira uzamerekeza umbe hafi
kwa matata mwiriwe wiriwe nawe Eh, christina we komeza mu gikari ndi kugaburira inkoko ye Eh, yego ko ntuzigaburira mbese none nagize ngo zaba arabigukorera gusa ko utabona ubasha kumenya izo wahaye n'izo utahaye ariko christina rwose ntukansetse Eh, uretse n'inkoko se wibagiwe ko n'akazu kaza ari inge na zahabu twakwiyubakiye ubu se urabona uburyo kubatse zahabu w'umwana ungana utya ari kukishoboza niko ye.
si uko se wamugane Mm.
yewe narinyuze aha rero ngo nze nkubaze icyatumye utaza muri koperative Mm.
twari tugisohokanibuka ko nta guciye iryera ndavuga nti ntibisanzwe reka nze nkurebe
wa muntu we se ugira ngo ibyiza bibura kidobya byagenze biteze uribuka ko nari nakubajije iby'isambu ya zahabu yasigiwe na mwene mame siteri ukanshakira amakuru yose ku izunguruka turemamo icyizere yego rero nari natumije mukuru wanjye nkuru nziza ngo mbanze mbimuganirize mubaze impamvu yashyize ku isoko isambu ya mushiki wacu esiteri
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na venusite nshimiyimana You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.